iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye uyu munsi ni ku wa kane itariki icenda y'ukwezi ku wa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federike nkundikije barafashwe hanyuma bajanwa ahantu nokuta centre de transit ngaha i bujumbura mu kigo gisanzwe gicamwo abantu hanyuma bukeye bwaho eh, baca barungika mu ibohero rikuru rya mpimba uyu ni jean batiste baribonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe hagati y'akazina muntu sendeyi mu burundi yemeza ko abantu ijana na mirongo umunani na bane baherutse gutangwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bose bapfungiwe mu ibohero rya mpimba iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abanyagihugu barajwe ishinga n'ibikorwa vyo kubaka ikibanza c'indege ciririma mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye itegeko rigira ururimi rw'igiswahili ururimi rugira kane rwemewe mu rwanda turazigaruka ko mu kanya reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero muramutse neza rosine umwanya ni wawe
mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya somaliya aho inamashinga amateka yarayitoye umukuru w'igihugu mushasha mohamed abdulahi mohamed azwi ku izina rya farmajo niwe yatahukanye intsinzi nyuma y'amatora yabaye inshuro zibiri farmajo afise ubwenegihugu bubiri ubwa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubwa somaliya yarigeze kuba umushikiranganji wa mbere wa somaliya hassan sheikh mahmud yahora aramuswa somaliya yari mu bahiganwa muri ayo matora ni nawe yahiganywe na farmajo ku nshuro ya nyuma yahavuye yemera intsinzi ya farmajo iyo ntsinzi yahimbajwe n'abatari bakaho muri somaliya ahumvikanya amasasu mu mabarabara yo kuyigina farmajo yaciye yaciye arahira icese inyuma y'ayo matora akaba yasezeranye ko agiye kugarukira umutekano kurwanya igiturire no gufasha abakene farmajo afise imyaka mirongo itanu n'ine yarabaye igihe kitari gito muri leta ya new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho yaranguriye ibikorwa bitari bike vya leta bimwe mu vyo agiye guhangana navyo bikaba ari intambara ya al-shabab no gusanura igihugu kimaze imyaka yababa mirongo ibiri n'indwi kiri mu ntambara amashirahamwe y'abagira neza akaba kandi yaragabishije ko ashobora kwaduka inzara aho muri somaliya bivuye ku bwicanyi bumaze igihe kitari gito hamwe n'uruzuba rubangamiye icyo gihugu abategetsi mu buraruko bwa kameruni batangaje ko umuhari w'iterabwoba boko haramu uri kurwana usubira inyuma mu gihe usegerejwe n'abasirikare barungitswe n'akarere kuwurwanya haraheze indwi ataba ibitero vy'amabombe bi- bikozwe n'uwo mugwi mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu leta ya kameruni iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu mu bijanye no kwikingira hamwe no kwigwanira kugira bafashe abasirikare inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu turere bari barigaruriye yamara kandi bavuga ko boko haramu waciye utangura kuzuraga ibitero by'ubwihevyi cane cane ku banyagihugu hari amakenga ko muri abo banyagihugu birarira hoba harimwo abagwanyi babiyitirira kandi ko ico gikorwa kibonekamwo rimwe na rimwe ukutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu mwaka uheze bamwe muri abo banyagihugu barahagaritswe bakekwa ko ari abagwanyi ba boko haramu gushika ubu abarenga cumi bakaba bamaze kwicwa mu buraruko bwa kameruni Umush- ubushikiranganje bwo kwivuna abansi hano muri leta zunze ubumwe za amerika bwatangaje kuri uyu wa gatatu ko umukuru w'umugwi Ash- al qaida yari afitaniye imigenderanire na osama ben laden yahoze arongoye uwo mugwi yaguye mu gitero c'abasirikare ba amerika abu hani al masri yishwe itariki zine z'uku kwezi kwa kabiri ari mu modoka hafi y'igisagara ca idlib muri siriya al masri abaye umukuru agira kane w'umugwi al qaida yiciwe muri siriya nk'uko vyatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare ca amerika yari kandi umwe mu bashinze umugwi w'iterabwoba w'abajihadiste bakorera muri misiri akaba yari amaze gute- kugaba ibitero bitari bike kugwa mu- ku nyubakwa za amerika ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwatangaje kandi ko abagwanyi b'umugwi al qaida bashika kuri cumi baguye mu gitero cakozwe n'abasirikare ba amerika itariki zitatu z'ukwe- z'uku kwezi kwa kabiri bari mu nzu aho bari basanzwe bahurira intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ya onu muri libiya martin cobla amenyesha ko abanyelibiya bategerezwa gufata ingingo yo uyu mwaka yo guteza imbere igihugu cyabo cobla yabitangaje kuri uyu wa gatatu mu nama y'umutekano ya onu avuga ko ibisata by'igipolisi n'igisirikare bitegerezwa gukomezwa cyo kimwe n'ikoreshwa ry'ubutare bwa peteroli na gaze hamwe no gusubiramwo amasezerano ya politiki yashinze leta yashigikiwe yari ishigikiwe n'ibihugu byo mu burengero Kobla yatangaje ko umuhari wa leta ya kisilamu watujijwe ku butaka bwose bwa Libya yamara ku mwanya wari wo wose hashobora kwaduka ibitero by'iterabwoba Kobla avuga ko imbibe za Libya zikoreshwa rimwe na rimwe n'imigwi ikora urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho hamwe n'imigwi y'abicanyi ibandanya kwikika mukiza kubera umutekano muke igihugu ca Libya kiri mu ntureka za politike kuva Muammar Gaddafi yahora arongoye ico gihugu akuwe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe leta irongowe na Fayez al Sarraj ikaba itemewe n'uburongozi bwa General Khalifa Haftar arongoye igisagara nako ca Tobruk kiri mu buseruko bwa Libya Haftar avuga ko atemera leta iri Tripoli ku mugwa mukuru wa Libya mu bwongereza ubucamanza bwatoye kuri uyu wa gatatu itegeko rirekurira Theresa May umushikiranganje wa mbere gutangura ibikorwa byo gukura ubwongereza mu ishiramwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya amatora yo mu nama nshingamateka aheruka yarakuye ku nzira abasanzwe bagwanya iryo tegeko kuri wa gatatu abacamanza bashika kuri ku majana ane na mirongo icenda na bane nibo batoye ko bashigikiye iryo tegeko nayo abashika ku ijana na mirongo ibiri na babiri bararihakana iryo tegeko ubu rikaba ryagurungitswe mu rwego rw'ubwami ubwo rwego nago rufise uburenganzira bwo kugira icyo rurivuze ko ibishobora gutuma ibishigwa mu ngiro ryaryo riteba mwamenya kandi ko abanywanyi batari bake baturuka mu mugambwe w'abakozi usanzwe ugizwe na benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari biyamirije iryo tegeko
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza mu gihe bigaragara ko ibikorwa byo kubaka ikibuga mpuzamakungu cy'indege iririma mu karere ka bugesera byatanguye hari abanyagihugu bagihura n'ingaruka zishingiye ku bikorwa byo kubimura umutama celestin seruhinja agiye kumara imyaka itatu aba mu matongo yo muri icyo kibuga kubera avuga ko bamugeneye agaciro katangana n'imitungo yiwe eric bagira ubusa yavuganye n'iyo mutama nta nzu y'ibatu wabonye nayibonye ya n'irangi harya hirya bari bampaye makumyabiri n'imwe n'ibihumbi magana inani harya mu itegura ubu bazigira cumi n'esheshatu ndahaguruka naburanye igihe mbe muri make kinini jya ku muvunyi nawe kuko urumva ntibabona ukunyara ngo usubire kumuregera turaganira n'umusaza celestine seruhinja utuye mu karere ka bugesera arasunika igare yerekeza ku murenge wa jura hasi iragira ku bibazo by'ubutaka uyu musaza w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko azwiho kuba agiye kumara imyaka itatu mu matongo y'ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege bugesera abandi barimutse yanambye ku mitungo y'iri ku butaka bwa hegitari cumi n'ebyiri avuga ko babugeneye agaciro kadakwiye sinzi gusoma no kwandika nahaye abana ngo banteranyirize ngo ndebe ariko nigeze kumva gitifu avuga ngo byose hamwe imitungo yanjye ngo ni miliyoni mirongo itatu ngo n'umunani ngaho ndebera izo zizubaka inzu zigura amasambu sigara utwonda iminsi ibiri n'ibyo ni uko byangendekeye atuye mu kagari ka karira kubera iminsi amaze asiragira mu nzego z'ubutegetsi ngo zimurenganure seruhinja aterwa ishavu no kubona ibyo bagenzi be bari baturanye bahisemo kwimuka bagezeho mu iterambere uyu mugabo ni umwimukira avuye mu gihugu cy'ushyu n'iyo nzu niye reba uru rutoki uko rungana urumva mwaraturenganyije mwarwa kuza kare umutara amakuru nuko mbe ibyanjye bimeze seruhinja afite abana cumi na batandatu bavuka ku bagore babiri avuga ko inzego yagannye zirimo urw'umuvunyi agaciro bamuhaye ngo bamubarurire imitungo nabo basa naho ntacyo bamufashije nyuma y'igihe kirekire yahisemo kwemera icyo yita duke bamugeneye akimuka akava ku kibuga cy'indege cyatangiye gusizwa kandi kubona indi mitungo yagurika munyura byo biracyari inzozi kubera ibiciro nabyo byihagazeho do hari ifabu duciyeho hariya rero naje kuyitereta ngo nimuhe makumyabiri
hegitari zingana ebyiri makumyabiri se nshaka ko batayampaye nanjye muri rusange wabuze uko ubigenza uvuye mu kibuga wenda kivamo mbese ndengerwe nande yongera undengera baba baraje bagasubira mu mitungo yanjye bakayireba sibyo bakayitegereza bagatambagira urumva bakareba ejo hazaza urahabona ute n'abo bana bawe uvuga ko udafite uburyo ugiye kubaha agasambu gatubutse kandi ndabona batunzwe no guhinga none se nagirana nakubajije nagirana Eh, narwana se ubu ndagira aho ngeze batisa muri miliyoni mirongo itatu makumyabiri n'eshanu ntinajye ntabona bo umusaza seruhinja avuga ko ubutegetsi bwizezaga ko ntawe uzahura n'ingorane mu kwimurwa ariko ko byabaye ikinyuranyo kuko na nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati abantu bazimuka mu kibuga bazakira ariko twazize bande bya bindi baca umugani mu kinyarwanda ngo umwami ntiyica hica rwanda uwo twazize aho we rwose yari yatwijeje ati abantu bazabarurwa mu kibuga bazaba abantu bamwe mu ijwi rya amerika yagezeho bimuwe mu kibuga mpuzamahanga cy'indege i bugesera bigaragara ko bageze kure mu iterambere bwana na clement hakizimana amafaranga yamwimuye yaguze isambu ayihinga urutoki urutoki nararusaruye ubundi kurusarura ubu ngubu urabona ko ari amateri ibitoki bya mbere narabiriye ndanagurisha ngapakiza amagare hanyuma kandi nkarya uyu mugabo nawe ariko ntabura kuvuga ko kwimura abaturage bitakozwe uko bikwiye aratanga urugero rwamukoze ku mutima nibuka umugore umwe mariyamu w'umupfakazi yararize yavuye aho ngaho aho bari bari kudusinyishiriza ari ukumuterura yanze kuhava kubera kurira amafaranga yari yarasinyiye mbere amafaranga bayagabanije yibaza aho ayo mafaranga agiye gusinyira aho azayajana bikamuyobera ni ukuvuga ngo icyo gihe rero impapuro zari zihari ngo niba udasinye urorere mu kumvikanisha agahinda ke umusaza seruhinja yasabye ijwi rya amerika gusura imwe mu masambu ye nawe naho icyo ngusabye wowe uce muri ruriya rutoki simbikubwiye uraruguti narubonye rwitegereze nubwo rwaraye nabuze abaruhingira rumbwira ko rukwiranye na miliyoni enye miliyoni enye muri iki gihe bazijyanahe Hmm? bazijyanahe ariko rero naremeye kuko nta kundi byagenda sinagumya guserera amatike i kigali yari yarashizemo Hmm? kandi sinabikinanira amazi bari kuyomuza kera nta mwana tubereye abavugizi none mwebwe natwe twubashye ubusabe bwe
dore ndabona n'uduca dusigaye tugutwara inkoko tukazipfurira hano ntabwo ni inuma iyo ngiyo zariye intuza Ah, mbonye ari inkoko
tubona iyo rigeretse iyi ngiyi hose si ureba no hirya iyo Abashya- ariko ubwo urumva bishoboka ngaho reba iyo sambu amategeko asobanura ko iyo umuntu akora igenagaciro hagashira iminsi ijana na makumyabiri atarishyurwa igenagaciro rishobora gusubirwamo iyo kandi umuturage atemera igenagaciro yakoresherejwe n'abimura biteganijwe ko yakwikoreshereza igenagaciro ku giti cye nyuma y'iminsi cumi n'itanu akarishyikiriza urwego rwimura aha haba ibiganiro ku bagenagaciro b'impande zombi bakagira ibyo bumvikanaho byananira nawe urugaga rw'abagenagaciro rukabafasha byaguma muri uwo murongo umuturage akiyambaza inkiko ntawe avuga ko atazi itegeko ariko ibi rubanda usanga batabisobanukiwe ntibikunze kubaho kubona umuturage babarira imitungo yahimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange akagaragaza akarengane nk'uko biri kuri seruhinja benshi bahita bimuka bakazagaragaza ingaruka nyuma hanini kubera kudasobanukirwa amategeko inzego zitandukanye zirimo n'intumwa za rubanda zikunze kujya inama ko ntawagombye kwimurwa atabonye ingurane imunyura imibare ya minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko kwimura abatuye ku kibuga cy'indege i bugesera bagera ku bihumbi bitatu byatwaye asagaho gato miliyari cumi n'ebyiri z'amafaranga eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda inama nshingamateka y'u rwanda yatoye itegeko rishinga ururimi rw'igiswahili nk'ururimi rwemewe mu butegetsi bw'igihugu igiswahili kibaye ururimi rwa kane rwemewe ruzohora rukoreshwa mu rwanda rukiyongera ku congereza ikinyarwanda n'igifaransa ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi iri tegeko ryatowe mu buryo butari bumenyerewe kuko minisitiri wacu julienne w'umuco na siporo wari uhagarariye guverinoma yasabye abadepite ko bahita batora iri tegeko ritabanje guca muri komisiyo minisitiri wacu julienne yasobanurira abagize inteko ishinga amategeko ubwihutirwe bw'iri tegeko u rwanda rwinjiye mu muryango w'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba hanyuma mu masezerano ashyiraho uyu muryango bikaba biteganywa ko ururimi rw'igiswahili nk'ururimi rumwe mu zivugwa muri ibi bihugu rwakwitabwaho ndetse ibihugu biwugize bikaruteza imbere abakuru b'ibihugu bemeje ko hashyirwaho uruhushya cyangwa urupapuro rw'inzira rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba kugira ngo rero izi ndimi zikoreshwa muri uyu muryango by'umwihariko igiswahili rwongerwe mu ndimi zizashyirwa kuri urwo rupapuro rw'inzira ibihugu birimo n'u rwanda tukaba tugomba kugira uburyo dushyira ururimi mu ndimi zemewe mu butegetsi bwa leta bikaba biri mu byihutirwa kuko ubundi urupapuro rw'inzira nk'uko abakuru b'ibihugu babyemejwe rwagombye kuba rwaratangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa mutarama uyu mwaka impaka zakurikiye ibisobanuro bya minisitiri w'umuco na siporo zasaga nk'izumvikanisha ko abadepite batiteguye gushyira mu bikorwa ibyo minisitiri yabasabaga uyu ni depite gatabazi jean marie vianney depite mporanyi theobald na depite nkusi yuvenali niba leta yariteguye kubera ko ururimi rwaje rukaba ururimi rwemewe eh, hari inyandiko zigomba guhindurwa mu ndimi umuntu afite n'uburenganzira bwo kujya mu rukiko akavuga ko ashaka kuburana mu giswahili nibwira ko bizatu- bitwara amafaranga menshi leta yabitekerejeho ku buryo turushyira mu itegeko uyu munsi bikihuta bitihutiye kugira ngo pasiporo gusa isohoke tukaba dufite imibare mu rwanda tugereranije ngo tuvuge hatabazi izindi zindi birazwi bavuga igiswahili ku buryo twumva ati rwose turakeneye ko turugira ururimi ruri ofisiyeri turimo turi turi kurishyira igiswahili mu mu ndimi zi- z'ubutegetsi kugira ngo pasiporo ya east africa bijyemo ubu tugiye gutora itegeko kubera pasiporo minisitiri wacu wari uhagarariye guverinoma y'u rwanda yagerageje gusubiza bimwe mu bibazo abadepite bibazaga abasobanurira aho gushyira igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu gihugu bidashingiye gusa kuri gahunda yo gushyiraho urupapuro rw'inzira rumwe ruhuza ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba ko ahubwo kwinjiza igiswahili biri no mu mugambi mugari wo gufasha abanyarwanda kugira imihahiranire myiza n'ibindi bihugu twajya tugira n'amakuru mu rurimi rw'igiswahili bivuze ko nubwo twari tutararugira mu ndimi zemewe mu- cyangwa zikoreshwa mu butegetsi ariko igiswahili cyakoreshwaga dufite abanyarwanda babaye hirya no hino ba- ba- hakoreshwa igiswahili bakimenyeyo ku buryo ahangaha bagikoresha nkaba numva mu by'ukuri ku- kongera igiswahili mu ndimi zemewe mu butegetsi hari icyo gu- kubahiriza cyangwa kuzuza inshingano dufite nk'umunyamuryango ariko no kongerera amahirwe abanyarwanda kugira ngo bamenye indimi nyinshi bakoresha yaba ari mu bucuruzi bagirana n'abandi ndetse no mu buhahirane nubwo iri tegeko abadepite bagaragaje ko hari byinshi byagombaga gusobanurwa ndetse no gutegurwa mbere y'uko ritorwa abadepite mirongo itandatu na batandatu nta n'umwe uvuyemo barangije batoye itegeko rishyira ururimi rw'igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu rwanda kugeza ubu mu rwanda hari hasanzwe hakoreshwa indimi eshatu ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa gisa nk'aho kigaragara gusa mu mategeko ariko ubundi kitagikoreshwa kenshi mu butegetsi bwa leta asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nta murwayi wa korera avugwa mu ntara ya cibitoki kuva ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa mbere uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo vyatangajwe kuri uno wa gatatu n'umuyobozi ajejwe gutegura imigambi mu muryango kwa ruje utabara imbabare mu burundi ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru na mugenzi wacu evariste nzikowanyenka umuyobozi ajejwe imigambi mu muryango croix rouge yari yishikiye kuri uno wa gatatu mu ntara y'ibitoke asanga koko umugambi w'uwo muryango wo gutanga amazi meza warafashije mu kurwanya ikiza korera ku bwa veneranzi bw'amasabo icyo kiza cyari cyatanguye kwibonekeza ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze cyararangiye kuko abantu batatu ba nyuma bagwaye ico kiza baheruka kwakirwa kuwa mirongo itatu ukwezi kwa mbere uno mwaka guhingura amazi y'ikiyaga dogodogo kiri muri komine rugombo aheza agahabwa abanyagihugu bo mu masegiteri y'amarambo ya mbere n'iya kabiri hamwe na munyika ya kabiri nico catumye korera icureha aho dutanguriye kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo dutangure kugwiza amazi meza dufatanyije n'abandi dusanzwe dukorana iki gikorwa ah, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu MSF Belgique nayo ni ka- ka- ishiraho ivuriro rivura abo bantu barwaye korera twarabonye yuko abantu bashasha bandura korera bagabanutse cyane rwose kuko twajeje kubibwirwa nuko unye ata bandi bagwayi bashasha tuzosubira kuronka dukoranye hamwe n'abandi bose tegekanya ko igikoko kizomara iminsi ngahe ko tuzi ko ngaha mu rugombo hasanzwe kinyamata ni igikorwa tubibaza yuko kitorenza amezi atatu kubera uburyo zi- buragoye naho dufise turafise abantu benshi dukorana nabo cyane cyane abo muri UNICEF na CICR abandi ba partenaire nka Norwegian Church Aid mugabo eh, ni igikorwa kitategerezwa kurenza amezi atatu kubera eh, uburyo bwinshi gitwara Ico gikorwa cyo guhingura amazi y'ikiyaga Togodogo kigiye kubandanya mu kiringo c'amezi atatu atarenga bimenyeshwa n'uwarongoye igisata kijeje gutegura imigambi muri Croix Rouge abanyarugombo bafise amakenga ko ico kiza kizohava gisubira kubafata kuko atamazi meza bafise bagasaba nyabo na leta kuyabaronsa imfashanyo ya croix rouge twayakiriye neza kuko amazi baduhereza yaradufashije cyane turabufise ubwoba kubera n'amazi ntiyagenda turabufise ubwoba ko kora yosubira kuza musaba iki none ubutegetsi dusaba ubutegetsi yuko boza baratuzanira no mazi kugira zaradufasha kugira icyo kiza cyakorera ntikizubire kudufata iruhande y'ayo makenga abajeje intwaro muri komine rugombo co kimwe n'abo barongoye barashima ko umuryango croix rouge wabaserutse ko mu kurwanya ikiza korera urongoye zone rugombo bya mungu rugumbira asaba uwo muryango n'abandi bagira neza kubafasha kurwanya ikigoyi cabinjiranye dusaba croix rouge ndetse n'ayandi mashyirahamwe kudufasha nibyo si ibintu byaje ko si twe twabyigize urumva nikiza dusaba croix rouge n'ayandi mashyirahamwe ashoboye gufasha ko yodufasha ndetse uno munsi tukaba turiko turashima ko akavura gatanguye kuboneka mugabo abantu barashonje gose babe baradufasha mu kurindira ko natwe dusohora isuka tukarimira impeshi umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango croix rouge yabwijwe rya amerika ko waba uwo muryango n'abandi bagira neza bariko bakora amanama yihuta kugira ibikorwa byo gutabara abahanzwe n'inzara haba mu ntara c'ibitoke no mu zindi ntara batangure gufashwa atarenze mu ndwiza turiko turakorana n'abandi kugira tubanze turabe icyo kwita evaluation mu gihugu cyose cyane cyane ahababaye Eh, twifatanyije rero n'abandi cyane cyane mashyirahamwe mpuzamakungu nka pam Eh, hababaye cyane nk'ihangamabo ko batanguye kuza baratanga indya cyane cyane pam na croix rouge na protection civile ku miryango yababaye cyane mu ndwiza rero hazotangura igikorwa cyo kugira eh, une evaluation singene babivuga mu kirundi hose ahababaye kurusha ahandi kugira ngo barabe ingene ari bo boherako ku bantu ijana na mirongo irindwi na babiri bafashwe n'ikiza ca korera mu ntara c'ibitoke kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze umuntu umwe niwe yitavye imana nk'uko vyemezwa n'umuryango utabara imbabare croix rouge mu burundi muri komine rugombo evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika haraheze indwi irenga abatetsi b'igihugu ca Republika iharanira demokarasi ya Kongo bashikirije abatetsi b'abarundi abantu bashika ijana na mirongo inani n'indwi bagwiriyemwo abasore kuva ico gihe haratangazwa amakuru atandukanye yerekeye ikibanza bashikijwemwo kuri umurwi w'igihugu c'u Burundi ujejwe hagati y'akazira muntu yahaye ikiganiro iradiyo ijwi ry'Amerika kuvyerekeye ikibanza abo bantu barimwo tumutega amatwi barya abantu bafatiwe muri congo hanyuma bakabyukwa mu burundi twari abakurikiranye kuva bagifatwa ibyo twabonye hari ku itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi barafashwe hanyuma bajanwa ahantu nokuta sanse de transite ngaha i bujumbura mu kigo gisanzwe gicamwo abantu hanyuma bukeye bwaho baca barungika mu ibohero rikuru rya mpimba twaragiye kubaraba rero muri kano kanya niho bafungiwe niyo makuru dufise duheruka kuva tugiye kubaraba aho bafungiye mu mpimba muri ko mutubwira ko bose uko ari ijana na mirongo inani n'indwi bose bari mu ibohero rya mpimba yego uko bavuye muri kongo bose baciye babazana nk'umugwi uko nyine bari mu ibohero rya mpimba hari ayandi makuru ariko aratangazwa avuga ko hariho abantu bahohoterwa baborezwa igufa ayo maraporo ariko arashikirizwa mwebwe mu rwi wanyu muyavuga kwiki
twebwe ibyo tubona ku bijyanye n'ihohoterwa ry'abantu tubona ko ahubwo biri biragabanuka cyane ntawe uvuga ko byaheze birahari turafise nk'abantu bashika nka babiri makamba turiko turakurikiranira amadosiye mbere n'ababyagirizwa baramaze gutangura kurengukishwa bisigura kwa procureur turafise ayandi madosiye abantu bashika nka batanu muramvya turiko turakurikirana turafise n'ibindi no kwita amakuru tutarashobora kwemeza gitega muri komini gitega hitwa rutegama c'abantu bitwaye bavuga yuko kuri uwo mutumba hariho abantu bahohotewe rero muri rusangi twebwe ivyo tubona tubona yuko ibibazo vyo guhohotera abantu mu mabohero byagabanutse cyane tugereranije nuko twahora tubibona cyane cyane nko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abo bantu babahohotera babaziza iki
nk'aha nk'imakamba urabye usanga ari nk'abantu bashaka kubaka utwabo ugasanga umuntu bavuga bati utazanye amafaranga ya turakugirira nabi hanyuma baka bakamukubita bakamubabaza mu nyuma tugiye kuraba tugasanga bari abantu bashaka kumuhohotera kugira ngo bamutware utwiwe ahandi nk'imuramvya nk'akarorero usanga ari nk'abantu baba bagirizwa ubusuma hanyuma icyaha kitarabagira ugasanga eh, bafashwe ba- bakubiswe tuvuge Eh, ni ivyo dukunze kubona eh, muri iyi minsi mwishirahamwe murongoye muvuga iki ku ngingo zafashwe zo guhagarika amashirahamwe amwe amwe adaharanira inyungu za politiki hariho iyi ra- raporo ya ya ONU iyi ntu- ya- y'abahinga ba ONU ivuga ko ah, mu Burundi hariko hakoreshwa ah, amateko kugira ngo babuze abantu baharanira agateka kazina muntu gukora cyane cyane ayo mashirahamwe muri iyo murwi mwebwe mubivuga ko iki Eh, ijya ngingo yo guhagarika amashyirahamwe ashika hafi atandatu eh, burundu hamwe n'ayandi ashika ane eh, nako atanu ya- yahagaritswe by'agateganyo eh, yaratubabaje twayakiriye nabi muri rusange ni ukuvuga eh, ni ingingo ikaze cyane eh, twibaza ko eh, idafasha eh, kugira ngo eh, ubwige- ubwigenge bw'abantu mu bijanye eh, no gukorera hamwe kugira amashyirahamwe gushikiza ivyiyumviro gushikiza ibibagoye eh, birumvikana yuko iyo ngingo itaninahaza ubwo bwigenge rero twayakiriye nabi hanyuma eh, turaheza tu- turasemerera turabwira abarongozi kugira ngo barabe ko boyigarukako buke buke eh, turabwira n'ayo mashyirahamwe nyene vyerekeye kugira ngo agerageze atabuze ataburize leta eh, hanyuma ah, amasentare abijejwe as- as- asubire a- avyihweze kugira ngo bishoboka iyo ngingo isubirwemo Eh, ku bijanye n'itegeko naho eh, rigenga amashirahamwe iryo tegeko niko riko rira- riko rirasubirwamwo eh, ntiturabona neza mu ngingo zaryo eh, zose ngo turabe ibintu biba birimwo bizirika eh, amashirahamwe ariko eh, tumaze kubona iyo i- em, eh, iyo projet ingene imeze eh, tugasanga harimwo ingingo zizirika ubwenge bw'amashirahamwe birumvikana yuko tuzoheza tugasubira nazo nyene eh, tugasaba yuko zo- zosubirwamwo eh, kugira ngo ubwenge bw'amashirahamwe bushobore kubandanya eh, buhari ngaha mu burundi nk'uko bitekanwa n'ibwirizwa shingiro eh, n'amategeko mpuzamakungu Jean Baptiste baribonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu ushejwe agateka kazina muntu murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye ndabashimiye namwe ijwi rya amerika rijya kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika iriko irakorana n'igihugu ca nigeria mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ibitoro gisanzwe ari naco ahanini nigeria izeyemwo uburaro n'uburamuko ishirahamwe ry'abanyamerika ryishinze guteza imbere ubudandaji muri nigeria commercial service nigeria ryarafashije mu bikorwa vyo kungura ubumenyi abakora mu gisata c'ibitoro kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa mbere guheze nk'uko bishikirizwa na michel godete umuyobozi mu ishirahamwe ry'amerika ryishinze iterambere ku isi usaid izo nyigisho zatanzwe n'ishyirahamwe rifise cyicaro muri leta ya New Jersey hano muri leta z'umwe za Amerika ryitwa Simulation Solutions risanzwe rikora ibikorwa byo gutanga inyigisho zijanye n'ubuhinga ku bakora mu gisata c'ibitoro John Bray akora mu buserukizi bwa Amerika muri Nigeria mu ijambo yashikirije ryugurura izo nyigisho yatangaje ko kugira Nigeria kive mu bukene kirimwo gikwiye kurondera ibindi cokora atari kuzera mu bitoro gusa yahamagariye abitavye izo nyigisho kubandanya bakorana n'ishirahamwe Simulation Solutions kugira bongereze umwimbu abantu barenga mirongo itandatu bari baje baturuka mu gihugu cose baserukira amashirahamwe y'ibitoro muri Nigeria barimwo abaserukira ishirahamwe rya leta hamwe n'abaserukira amashirahamwe akora ku gatwe kayo nibo bigishijwe ingene amahinguriro ashobora gukora ata amasanganya kandi akongereza umwimbu ata buryo bwinshi bw'amafaranga bukoreshejwe abitavye izo nyigisho barashimye kuzokorera hamwe n'iryo shirahamwe Simulation Solutions no kubandanya inyigisho nk'izo muri kazoza mu mezi ari imbere iryo shirahamwe ry'abanyamerika ryishinze guteza imbere ubudandaji muri Nigeria Commercial Service Nigeria rizobandanya gufata mu mugongo ishirahamwe Simulation Solutions nabo bakorana muri Nigeria mu gutunganya izindi porogama nk'izo zifitiye akamaro amashirahamwe mu gihugu cyose ca Nigeria leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko yishimiye gukorana na nigeria kugira bateze imbere ibijyanye n'ubudandaji ibikorwa amerika ivuga ko bizogirira akamaro amerika nyine nigeria hamwe n'amakungu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na hosine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.